iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwemo basuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta mu burundi sinaredi igira iteka guhera ku wa kabiri w'iki cyumweru rifite ubuyobozi bushya bukuriwe na porofeseri charles nditije usanzwe ari umuyoboke w'ishyaka iprona nditije asimbuye kuri uwo mwanya dr jean minani wasoje manda ye ku buyobozi bw'iryo huriro abaye kandi umuyobozi wa gatatu uyoboye iri huriro kuva rivutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abandi batowe mu nzego z'ubuyobozi za sinared barimo shovino mugwengezo watorewe umwanya wa visi perezida wa mbere onezime nduwimana watorewe kuba visi perezida wa kabiri na anise niyonkuru wagumye ku mwanya w'umunyamabanga mukuru ayo matora abaye mu gihe havugwa ibibazo biri muri iryo huriro birimo gutakaza bamwe mu banyamuryango n'amakimbirane mu ihuriro nubwo mu biganiro biherutse gutumizwa n'umuhuza benjamin mukapa sinaredi yatumiwe ntabwo yigeze yicarana mu cyumba kimwe n'andi mashyaka yari yatumiwe arimo n'iriri ku butegetsi cndd fdd itumirwa rya sinaredi ryabaye imwe mu mpamvu guverinoma y'u Burundi yahisemo kutajya mu biganiro guverinoma yakomeje kuvuga ko idashobora kwicarana ngo n'abashatse guhirika ubutegetsi ibi n'ibindi nibyo tuganiraho n'umuyobozi mushya w'ihuriro sinaredi gira iteka mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa kane ikaze cyane mu kiganiro muri isanga porofeseri charles nditije
Eh, murakoze cyane kunzanira kandi aramukije n'abariko baratwumviriza Ah, twakwibutsa abumva radiyo ijwi ry'amerika ko iki kiganiro nanone gihuriranye n'umunsi ijwi ry'amerika ryizihiza imyaka mirongo irindwi n'itanu rivutse Ah, porofeseri nditije hari icyo wavuga ku bijyanye n'ijwi ry'amerika mu gihe twizihiza imyaka mirongo irindwi n'itanu
bwa mbere na boba ndabakeze kuri iyo myaka y'isabukuru mu mu- mu- mukwije eh, mutanga amakuru akwira isi yose mumenyesha ibigenda neza eh, n'ibigenda nabi eh, mu bihugu byose muhamagarira abanyagihugu kuvuga icyo biyumvira kugira ngo bakebure abategetsi kugira ngo bamenye ibikorwa hirya no hino bungure uburyo kugira ngo batsimbataze intwaro ibereye batsimbataze n'uguharanira agateka muntu babakegereye urakoze cyane reka noneho tujye mu kiganiro nyirizina ku wa kabiri w'iki cyumweru mwatorewe kuyobora urunani sinarede gira iteka mwabyakiriye gute
Eh, nabyakiranye akanyamuneza eh, kenshi eh, kubera n'iteka ridasanzwe kuyobora nanone hari ikemwe imigambwe n'abayobozi bakuru bakuru barenga mirongo ibiri n'indwi ni iteka ntangere kuri jewe mugabo nabyakiranye kandi impuhwe eh, kuko n'amabanga atoroshe eh, urabye ibyo turimo urabye ingorane uburundi burimo ni ukuri ntimuza ko kuremeka amabuye mugabo ibanga ribangiza ingata kandi ndizeye yuko dukoranije dufatanyije inguvu n'abo banyizigiye kandi n'abarundi benshi batari muri ayo muri iyo migambwe bagira icyizere kuri senarede kuri inzego y'ubukungu y'abarundi dufatanije bakampa ingufu bakanshyigikira nta nzika y'uko uburundi bugiye kogorora hari abari batangiye kuvuga ko gusimburana bishobora kuzamo ikibazo dore ko ah, habayeho kongerwa im- indi minsi abari bayoboye urwo runani Ah, ibyo bibazo byigeze bibaho
urumva niba wabwira kirundi bati umwaka gucira ico- ico- icobo imana ikagucira icanzo Eh, barabonye yuko eh, ikiringo c'abahora bar- barongoye eh, senarede ururani senarede kirenganya ata amatora araba baca batangura kuvuga ya muhe bavuga yuko abahari batagomba kuhava mugabo byatumwe n'ingorane nyinshi igihe twari turimwo n'uburyo murazi ko dukorera mu mahanga twangajwe tudafite uburyo turumvikana yuko twongera ukwezi abahora barongoye urunani senarede turabyumvikana hanyuma amatora araba eh, ku itariki mirongo ine z'ukwezi kwa kabiri kandi yabaye mu mutekano ntanzere kandi ibyavuyemo byemejwe n'abari muri urwo runani bose
wari uvuze ngo n'amara- ni amabanga akomeye cyane ah, agutegereje ah, nk'imigambi ya vuba mufite wowe n'abandi bayobozi mufatanyije kuyobora urwo runani sinarede ah, ni iyihe
Eh, muhundiye eh, nogaruka cyane cyane benshi ntibazi eh, ihangiro imigabo n'imigambi dufitiye buru n'abarundi bavuga gusa ko ari abantu batavuga rumwe na leta aho uwo ni ukutamenya ico senarede yiyemeje aha rero mwongurira kuko ibyo nzokora byose bisatiye kuri iyo kuri iyo hangiro n'iyo migabo n'imigambi dufitiye burundi na- n'abarundi kugira ngo baze bagire akazoza keza dufite rero ishaka eh, ryo gushyiraho intwaro idakumira intwaro igira amacakubiri yaba yafatiye ku moko cyangwa ku migambwe cyangwa ku bitsina cyangwa ku nta- ku ntara murazi ko ibyo byose byatsinzikaje uburundi kuva twikukiye inganda zigatikira inzirakarengane zigapfa zikicwa abantu bakangazwa iyo ntwaro rero nshyashya nziza niyo twebwe dushyira imbere kugira ngo uburundi bubabanure eh, n'ibyo byose by'amacakubiri ingwano kwangaza byasinzikaje uburundi bigatuma mbere tudatera imbere ubu turi igihugu cya nyuma mu bihugu byo ku isi n'icya nyuma mu bihugu byo mu karere ibyo rero niyo niyo hangiro dufite hanyuma rero ibyo rero tukaba tubikisha ku migambi iyo migambi rero niyo ngiye kubandanya siyo nishingiye yahahora ubwa mbere tugiye gusubiza gukomeza ingufu kuruta kugira ngo dusubize umutamana amasezerano yarusha n'ibwirwa shingiro murazi ko amasezerano yarusha yazanye ituze abantu ahutu n'abatutsi eh, baga- bakagabangana ubutegetsi amahoro agatsimbatara twari tumaze imyaka irenga cumi igihu- igihugu kiri mu mutekano kubera ayo masezerano yarusha ubwa ni uko baciye bagomba kujya hunyanga murazi ko ikiringo cya gatatu cya petero ngo ni nziza cyayahunyanze kigakizana aya marira n'amaganya turimo abantu bakangara abandi bakishwa n'ubu bakiriko nico gutuma umugambi wundi dufite ari uwo guhindura ubutegetsi buhari uno munsi kugira ngo eh, ubu bwicanyi ubukene ukwangara bigabanuke tubiran- tubirandure n'imizi ngaha mu burundi aha rero ntashimikira cyane kere ko twebwe iryo hindurwa ry'ubutegetsi buhari uno munsi bubi tuzobicisha mu biganiro nta nguvu twebwe turiko turakoresha ibyo rero tugaca twifuza yuko byoshika ibiganiro byoshika gushinga leta mfata kibanza yubahiriza ayo masezerano yarusha eh, mu gusu- mu gusubiza ubutegetsi eh, bwubakiye kugabagana ubutegetsi turavye ibiri mu masezerano y'i arusha tugaca rero ubwo butegetsi bushinzwe bugatuma hagaruka ituze n'icyizere mu barundi bifatiye ku mutekano eh, n'amahoro kuri bose atabanje abangura atawurara umuntu eh, ku mugono kugira ngo tubonere gutegura amatora amatora nyezina amatora yoba mu idegenzo no mu mutekano ntangere yemewe na bose kandi agatuma eh, n'abatowe eh, bemegwa bakigirwa n'abarundi bose Ah, me- me- ah, profese- Profeseri Charles Nditije wari uvuze ko imwe mu migambi yanyu ari uguhindura ubutegetsi mugashyiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko eh, ariko nanone ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD rikomeje kubarega rivuga ko imigambi yanyu ari uguhindura ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu mu matora ese mubona aho ngaho ah, imvugo muvuga ah, id- ida- i- i- i- i- i- idasa nkaho itajyanye ah, n'imvugo ya di- ya ya demokarasi
no kumenyesha ni no kwi- no kwibutsa ni kimwe menyesha no kwibutsa eh, abarundi yuko n'amakungu n'abatumva yuko ubutegetsi buhari buzi n'ubwobwo yuko butakurikije ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarushe Eh, itariki ya mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na- na cumi na kane eh, perezida nkurunziza yarasabye yuko ibwirizwa shingiro byohinduka kugira ngo ashobore kwitoza ko yari azi neza neza neza yuko adashobora kwitoza ibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano yarusha rida- ridahindutse ibyo inama nshingamateka birayimwankira ibyo bwirizwa shingiro byahinduka umugabo agacisha hiye murazi yuko inama nshingamateka ariyo iserukira abarundi bayitoye inama nshingamateka rero yaramwankiye yuko ahindura ibyirizwa shingiro murumva rero yarahiritse ubutegetsi ni ubutegetsi tutemera ni ubutegetsi bwaje tubikenye nico gituma wewe rero avuga ati jewe natowe eh, hakurikije amategeko hab- habanamba murazi mbere neza na neza yuko aya matora yabaye atabarorezi bahari abari bahari bake barungitswe n'ishyirahamwe eh, rya- ry'umwuga wa afurika n'aba- n'abashinga amateka bavuye eh, muri eyara ya- ya asambure Ya Afurika y'Ubuseruko.
baravuze yuko ayo mategeko adakurikije intumbero n'imwe yotuma yitwa ko ari amategeko akurikiye intumbero ya demokarasi ibyo bose barabizi na- n'ubutegetsi bw'izumbura burabizi nicyo gituma vuba bavuga ngo twebwe twaratowe ntabidukorako nicyo gituma kandi gutinya ni uko twicarana mu biganiro tukabereka neza na neza ingene bahunyanze amasere yarusha n'ingene ibyo butegetsi bukwiye kubanza kuko eh, ntibwakurikije amategeko kaneneho bwongeye ikibi mu kindi mu gutuma mu kubandanya bwica abanyagihugu bubangaza mu gusambura eh, imigambwe mu gusambura amashyirahamwe mu gusambura amaradiyo mu gushinga imbonerakure zi- zica ku munsi ku munsi ibyo byose ni ibirego dufite byotuma koko twerekana yuko ubutegetsi bugiye guhinduka ku neza y'abarundi ku neza ya senarege ni ku neza y'abarundi twebwe ntuko tugatutsimira habe tuhaje kugira turaze ubutegetsi bwemewe n'abanyagihugu bitaho ineza n'amahoro n'umutekano kuri bose ariko nanone leta nayo ikavuga ko ahubwo ubwicanyi ndetse n'ibibazo biri mu burundi ngo bishingiye ku banyapolitike eh, bamwe bari mu ihuriro ryanyu iv- irega ko bagerageje guhin- guhirika ubutegetsi bikaba ari byo byaviriyemo ibibazo uburundi burimo muri iki gihe profeseri
Aba- abagombye guhirika ubutegetsi ba- ba- ba- ba- ba- ba- barazwi barafashwe mugabo icyo bagiye nuko batagomba ko babura- baburana ngo bavuge ingene mu mugambi wa- wa- watu- watunganijwe kandi kira noneho erega inkuru nziza eh, ubutegetsi yabwihagiye mu nyuma yabo bagombye kubuhirika uno munsi rero ariho eh, yita ko yatowe kandi atatowe ntiyitwaze rero abagombye guhirika ubutegetsi ko naco bamubujije icyo ni icya mbere icya kabiri naco mbega nimba muri twebwe senarede cyangwa abandi bantu harimo noneho bavuga na- ngo n'aba- abari amashami yigenga ngo babe bagira ubwo bwicanyi cyangwa buri ku butegetsi twe twarasabye yuko hoza umugwi wigenga bamakungu ugatohoreza abo bantu icyo bakoze abagira ubwicanyi buri koroha ku munsi ku munsi kugira ngo intayi ikubite mu gahanga abo bantu boba bagize ubwicanyi eh, kuva hatanguye i- i- i- iyamama- kwiyamamaza kwiyamurikira cya gatatu harimo mbere n'ibyo bigeze ku butegetsi bakumvirizwa harimo n'iyi byose bigigwa n'imbonerakure n'aba- n'abapolisi eh, n'abasoda b'ubutegetsi bw'ibijumbura muganga nkuru nziza mwarabonye yuko eh, yagombye kuba muri asentare mpuzamakungu murazi ko nkuru nziza yavuze ya- wa- yashyirahamwe eh, mpuzamakungu iharanira agateka kagira mu ntoki nita mu gifaransa kote de rwa dorome barashinzeho abakomiseri boza gutohoza inkuru nziza acara biyamiriza ati ntimuzohongera mu mu burundi bwanjye kubera iki kubera azi yuko hamwe amatohoza yoba intare mu kwita mu gahanga n'abo bari kumwe kuko rubari ubwicanyi ruhari mu burundi no mu iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi twatumiye porofeseri sharenditije akaba ari we uyobora urunani sinarede giriteka yatowe ku wa kabiri w'iki cyumweru Ah, porofeseri nditije mbere y'uko mpijamba abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo bagire ibibazo bakubaza mu magambo make cyane imigambi yanyu ya vuba mwifuza ko igerwaho ni iyihe mu masegonda make
imigambi eh, dufite ni uko twakomeza urunani turimo rwacu mu kumvikana mu kujya inama n'ingingo mu gukorana mbere n'iyindi migambwe itari eh, mu runani rwacu reka mbere n'amashyirahamwe eh, adaharanira inyungu za politike kugira ngo iryo ryacu imigambi yacu tuyumvishe amakungu tuyumvishe akarere tuyumvishe ubumwe bwa afurika kugira ngo badufashe kudondoza petero nkuru nziza eh, kugira ngo yemere kuja mu biganiro kugira kandi eh, dusabe ubutungane eh, bukore cyane cyane buciye muri ya sentare mpuzamakungu kugira ngo batohoze aya mabi ariko akorerwa mu burundi ahanwe eh, hakurikijwe amategeko kuko mu bintu byohinduka mu burundi eh, ni kutanya ibyaha abantu barishe abantu barakosheje bariba baribye amatungo y'igihugu mugabo bikaba akamizwa n'inda y'ingoma tutarose rero ubutungane tutarose abategetsi bafite icyo biranga abategetsi bubaha abanyagihugu abategetsi babazwa ibyo bakora abategetsi bahanwa eh, tuzokwama muri soko miruze tuzokwama tubona inganda zitikira bivuye ku butegetsi bubi budahana ibyaha reka dufate bamwe mu bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nabo bifuza kugira ibyo babaza umutumirwa wacu tewodomiri mwiriwe neza
neza uri hehe
Eh, ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo ikibazo cyawe
Eh, ntabwo ari ikibazo ahubwo nagira ngo amba mbere na mbere ndabanza gu- gukeza iyo myaka mumaze mutanga amakuru murakoze nkanakeza nkanakeza na porofeseri shayire nditije ariko icyo nagira ngo mvuge kuri senarede ni uburyo ki yagiye yitwara twagiye dukurikirana ibibazo kuva byatangira Eh, senarede n'uburyo yatangiye burazwi mu by'ukuri cyayitangije cyari gifite ishingiro ariko kugeza ubu ngubu urabona yuko bisa naho biri kugenda bi- bifata intera itari nziza bitewe n'ukuntu pere- perezida muri Af- inaha ngaha muri afurika cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari usanga ari byose bityo rero nkaba mbona ku- iyo gukomeza iyo kurwanya iyo iki- ntera iyo ntera itari nziza ni iyihe tewodomire
ni yuko nicyo nayigiye gukomerezaho kuba Mu magambo make.
warwanya umuntu Ndamu- ndamwumva nabi iyo tuza akarwi ndamwumva nabi gerageza uzamura ijwi ryawe tewodomire
yego eh, urabona senarede iri kure y'aho nkuru nziza ari kuba rero yako- yakomeza kurwanira kumurwanyiriza ahantu bategeranye ntago mbona yuko byatanga umuti urambye kuko urebye perezida amaze imyaka ibiri kandi agomba kumara imyaka itanu ubona urabona muri iyi tatu nibatabasha ku- kumwegera kugira ngo bamurwanyirize imbere mu gihugu ni- n'iyi tanu izashara yiyongeze nke urakoze Ibyo bintu rero navuga- urakoze tewodomire reka dufate na nsabiyumva nsabiyumva mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe
ndi bujumbura ikibazo cyawe
iyo ikibazo nagomba mbaze uwo mutumire Mm.
kuko igihe batangura gukerera iyo sinarede yabo bari abantu bashushe kandi batera n'ubwoba yuko ngo perezida ngo arahiye nabo barahira byavuga nyangoma akitwara none ubu akaba amaze imyaka ibiri atwara bakiri mu buhungi ataco barashika ko ntibabona ko byabananiye ahubwo buta mu burundi bagasaba ikigungwe bagakinira politiki mu gihugu cabo urakoze Ayo, nsabi kubira.
yumva reka dufate na kazungu kazungu Ndataha.
mwiriwe kazungu uranyumva
yego ikibazo cyawe mu magambo make cyane
yego jewe bwa mbere nagira mbanze nipfurize radiyo y'ijwi ry'amerika isabukuru nziza murakoze yego me hanyuma nkaramutsa na nyakubahwa porofeseri Mm.
nkanamukeza kuba kuba yarizewe mu bandi kugira arongore urunani senarede hanyuma nyakubahwa mutumire ni ukuri igihugu cy'u burundi mm, urakizi wagikuriyemo warakibayemo injyane zagiye zirakurikirana ubu warazibonye ni ukutumvikana kwabaye hagati ya- y'aba- y'imigambwe iri muri senarede gushyika aho bamwe bavamwo murabizi mugiye kurongora urunani mumazemwo imyaka ingahe murabizi byose jewe iyo muriko muravuga yuko jewe ni- ndi mu burundi kandi eh, ibi- ibiba byose mba ndabibona mba ndabiraba rero iyo mu- nta cizere mfise iyo muriko muravuga yuko mu- ico- mu kintu ca mbere mugiye kwihutira ari ukugira ngo mugarukane amu- mushireho mushireho ubutegetsi bwemewe n'abanyagihugu bose nkaca mbona ingene ubutegetsi dufise uno munsi bwigenza amajambo bavuga ivyo bakora nkaca mbona n'ingene mne- bikingiye mu gu- mu kugira inzego z'umutekano zi- zimeze uko zimeze uno munsi ubu bakaba baherutse no gutoza iri tegeko rishasha mu nama nshingamateka aho ha- hariho ngo imi- igwa eh, si- si- si- si- sinzi ko nobyita imigwi cyangwa urwaruka ruzoba rujejwe gusahiriza mu gihe igihugu cotegwa mwebwe muravuga muti ntimuzokoresha inguvu mugabo hariho abo tuzi bazokoresha inguvu mbega ubwo ntimutinya kubivugira hejuru ariko mwoba mukorana n'abo bazokoresha inguvu kuko jewe atari inguvu simbona izo nzira muzocamwo mu gihe leta itariko iranitaba ibiganiro iyarusha mwarabibonye ingene yanse kuyitaba kazungu None, kazu mm, icizere icizere jewe mwompa kugira ngo menye ko ejo kazungu azobaho neza hariho n'abandi barundi bose tukava muri iyi nzara n'ubwicanyi turimo niyihe ko mbona kazungu eh, kazungu ikibazo cyawe ibi- kirumvikanye ata cizere mfise ikibazo jewe.
cyawe kirumvikanye kazungu urakoze cyane Ah, dufite abandi bantu benshi kuri telefoni profeseri nditije gerageza mu magambo make cyane kuko dufite abantu benshi kuri telefoni usubiza abo bantu batatu
ubwo nagomba mbere ndabasubirize eh, eh, rimwe ntabanje kuja ku kibazo c'umwe umwe Eh, nagomba mbere yuko eh, senarede buri teka urunani senarede buri teka ruri mu migambo myinshi n'abategetsi benshi bamwe bari mu burundi abandi bari mu mahanga nicyo gituma kumubaza mukire bati ubusi wunzi buguma nicyo nicyo gituma bitora kugira turwanye ubutegetsi eh, buri bujumbura bufite amafaranga bufite eh, inteko bufite iterabwoba bukoresha abasirikare n'abapolisi mbonera kuri n'ibindi ibyo rero nicyo gituma mwokumva ko urugamba rutoroshe kandi urugamba atari ubw'umwaka umwe cyangwa ibiri kuvuga rero ko nkuru nziza amaze imyaka ine- n'indi itanu azoyimara bisa n'uko umuntu aba yihebuye hariho abashinga eh, imihari cyangwa inani zirwanya ubutegetsi bubi bikamara imyaka n'ibindi muga bite- bitebuke ukuri eh, kukaja habona kuri gatsinda inabi Eh, nico gituma ngira nti ico twese abo barundi ntibovuga yuko inyishu zihagaze kuri senarede gusa zihagaze ku barundi bose bashengeshewe bashavuzwe n'ubutegetsi bubi bwica busonzesha bukangaza abanyagihugu abarundi icyo nico novuga ubwa mbere ica kabiri eh, indyane ziri muri senarede ntawovuga ko inzu iri kirasha ntagira na zicicanye amahembe murazi yuko iyo migambi ni myinshi irimo abantu n'imigambo yabyo tutakoranye n'iby'imisi yose mugabo kuba twaragiye dushyize na nini baza ko abantu bishima cyane hanyuma hariho rero mu rugamba nka mwe n'ubu hariho abaruha hariho abarambigwa mbere hariho abagurwa n'ubutegetsi hariho mbere n'abahemutse twafatiye hano baca bavuga ko baguye muri sanarede muri sanarede kandi kandi bahanye ibyerekeye abavuga bati hari abazofata ibigwanisho murakora cyangwa mukorana ubutegetsi bubi bugwanirwa kwinshi twe twafashe inzira y'ibiganiro kuko niyo nzira twemera niyo nzira yuzana amahoro n'umutekano atabire baje kononekara nicyo gutuma dusaba ko amakungu n'abandi bose badufasha n'akarere kugira ngo inkuru nziza na leta yemere kujya mu biganiro mugabo iyo ubutegetsi bubaye bubi hari abashangashyirwa bakavuga ati twebwe dufashe ibigwanisho dufashe izindi nzira ibyo biva ku migambi yaba na bariya biva ku byo ngo n'abarundi barushe cyangwa bihebuye ibyo rero bivuga nti twebwe twafashe iyo nzira y'amahoro iyo nzira y'ibiganiro abandi nabo nibaba bihebuye ati abanyepolitiki nzira y'ibiganiro yananiranye hakibuza ko bazabikora mugato ngo ariko abantu twebwe iyo nzira turimo ntidukorana mugato ngo ko ibyo bitazoshoboka urakoze cyane porofeseri nditije reka dufate irindi tsinda ry'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika jean marie mwiriwe neza
nabahaye mwiriwe mu magambo make cyane uri hehe ikibazo cyawe
ndi bujumbura mu gihosha ikibazo
ndaramukije umutumire nditije barakumva
nagomba ndamubaze avuze yuko nani sinarede biyemeje kurwanya petero nkurunziza gushyira bamukuye ku butegetsi mbega iyo turi turaraba twe turi no mu gihugu mu burundi turabona yuko umukuru w'igihugu ari kuri ari ku butegetsi yatowe n'abanyagihugu batari bake umugabo bo bakavuga yuko yarenze ibwirizwa shingiro umugabo hakaba hariho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje yuko petero nkurunziza atarenza amategeko none batabikira urubanza bakaguma bemeza yuko yarenze amategeko kandi hariho sentare yemeje yuko ata amategeko yarenze niyo ntibabona yuko bariko barakinira ku banyagihugu kandi abanyagihugu baguma bapfa none tuzoguma dupfa kubera abantu baharanira inyungu zabo gusa bataraba ineza y'abanyagihugu murakoze ikibazo cyanjye cyari icyo urakoze cyane reka dufate na pacifique mwiriwe neza uri he pacifique
pacifique ndi mu bubanza ni ikibazo cyawe
ikibazo nashaka kubaza porofeseri ngaho mbega ko bavuga ko bashaka gukura ubutegetsi buhari ubu bazobukura gute kandi bakorera hanze ko mu gihe ubutegetsi buhari ubutegetsi bwihereye abanyagihugu umwanya munini baba uri kumwe n'abanyagihugu mu bikorwa bitandukanye by'iterambere none bo bazohagarara hino hanze bibereye bavuye ku maradiyo ko bakeneye kubukura cyane cyane ko yavuze ko batazokoresha ibigwanisho iyi ni inzira bazokoresha ari kwegera abanyagihugu mu gihe atari gufata ibigwanisho n'iyihe urakoze pacifique pacifique urakoze bafata ibigwanisho kw'abanyagihugu mbona ibintu by'intambara zamaze kubaruhira ubona bazi gufata ndibaza ko icyo kibazo yari agisubije mu kanya cyari cyabajijwe n'abandi bagenzi bawe ariko urakoze niba hari icyo ari bwongereho reka dufate abandi pacifique dufite abandi bantu benshi kuri telefoni reka dufate Louis mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe
ndi bucumbura ikibazo cyawe
ego mbanze kubipfuriza yubile nziza mu kibandanye murakoze
ego habara ngo mbabaze umutumire imigambi na strategike yubatse yo guhangana na nkuru nziza kandi donke bigatanga icyizere ku bantu tuba turi ino bikadushiriza donke kuko na cyane cyane ntihagume hari ingane muri rya runani ikintu twahase kubona nk'ingane nabyo nabyo twashaka yuko bitongaruka
urakoze Louis porofeseri nditije nubwo bimwe mu bibazo byabajijwe n'abandi ariko gerageza ubihine nk'uko wagize ibi bibazo byabanjirije
ntabwo inshuro yavuze yuko ubutegetsi buhari bwatowe hakurikijwe amategeko kubera ya sentare igiye kubahiriza iby'ibashingiro yabyemeje hanagomba nabonetse yuko yosoma akumva igicegera kirya sentare byo kubahiriza iby'ibashingiro yavuze ingena bakoresha iterabwoba bakaba amafaranga bakabatuka bakabatoteza agata bagahunga murumva rero ko ari intare itigenga ni kimwe n'ibya mu gihe igenzwe amatora nyine abasohotse babizi n'abawuvuyemo bagahunga hanyuma bagatoza abandi basubirira turabona byagenze kandi amaryo adakwiye ntuza kandi yuko abashyikiriza amanza bakuru ba repubulika icyo bita repubulika genero bo mu bihugu bigize akarere k'ibihugu bya afurika y'ubuseruko bavuze neza na neza yuko inkuru nziza adafite uburenganzira bwo kwitoza mu kiringo cya gatatu ibyo abigira abizi abarundi barabizi natwe turabizi na nkuru nziza arabizi nicyo gutuma akoresha igikenye yashinze imbonerakure kugira ngo ntihagire uburyo bwose ubundi ati none ko muri hanze muzomugwanya gute mukorera hanze rega ubutegetsi bubi ubutegetsi butinya ababukebura cyangwa babugwanya kubera bukora nabi bwangaza abanyepolitike batavuga rumwe na bwo ibyo rero byari kuri twebwe byavuye kuri ubwo butegetsi bubi muga icyo yomenya atokwirebera ni uko twebwe turi mirongo ibiri n'indwi mugabo abarundi bari inyuma yacu mu migambo yacu ni benshi ni benshi cyane ni ubwa mbere n'umuganga sende de besi dede aho bari kumwe hariho abahoze ari bakomeye cyane muri sende de besi dede bari muri tepede ubure ntibubaca kugira ngo sende dede ko yari iyo mu bibiri na cumi ngo niki kimeze imigambo rero myinshi abanyagihugu benshi benshi bari inyuma yacu abo rero bazadufasha kwirukana nkuru nziza nibo baduhera uruvu kugira ngo ibintu bihinduke ibyanya igihari nabyishuye n'ibintu bisanzwe bamwe barakosha tukabahana abandi bakiyubura bakagenda mugabo navuga yuko uno munsi duhagaze neza kandi twe neza kurusha mu kujya inama n'ingingo mu gukora twumvikana mu kujya hamwe mu guhanura mu guhanuzanya kugira ngo ibiro dufatwe zose dufatwe twabyumvikanye ko naho turi mu bitoroshye reka tugaruke ku bijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi biyobowe n'umuhuza benjamin mukapa ku nshuro ya mbere umuhuza yatumiye abagize sinarede yarusha mu mujyi wa tanzania ndetse ahura nabo ariko ntabwo higeze haba akanya ko kugira ngo abagize urunani sinaredi bahure n'ayandi mashyaka mu cyumba kimwe kuko ishyaka riri ku butegetsi ryabyanze ese byonyine kuba mwaratumiwe noneho mukicarana muri uwo mujyi mubifata nk'intambwe ya mbere nziza cyangwa se haracyarimo ibibazo
icyo ni ubwacu ni uko aho twatumiwe bwa mbere byaragoranye gatoya kuko ntibatumiwe kabutse na rede ntihatumirwa abantu bamwe bamwe mbere bamwe muri twebwe ntibatumirwa byitwa ngo barafise ubutegetsi bw'ibujumbura ubutumwa bw'ibujumbura niba hariho ubutungane ngo burabakurikirana ibyo rero byaratubabaje kuko nta butungane buhari yaba buhari bwari guhera ku abantu bari muri twebwe bwari guhera ku banyabujumbura hanyuma icya kabiri ni uko n'abo bagiye wamengo basa n'ababanyegeje baguma ahandi hanyuma ubutegetsi nk'uko nagenda bivuga by'ubujumbura kubera butinya ko twicarana kubera butinya ko tubwagiriza ingana bwahunyanze ayo nazo yarusha n'ibyo buri burakora amarorerwa atavugwa mu buryo buratinya yuko ibiganiro nyazina bitangwa nicyo gutuma buguma bwitoza utunyoni murabona no kuri iyi rawundi ibiganiro bya nyuma naho twe tutari twatumiwe kandi twagiye mu biganiro twari turi kwereka amakenga dufise umuhuza baciye bumvise yuko hariho abatumire hari intumwa za senarede zitabye leta yaciye ikwega amaguru ivuga yuko ititaba turabona yuko hakiri hagahajwe kuko umuhuza mu bisanzwe kugira ngo agire inguvu zikomeye kandi ibiganiro nyezina bitangure ni uko bwa mbere yo kwerekana yuko atahagaze niko kandi yaba afite abantu bari iruhande rwe bamufasha babizobereye bazi neza na neza ingena ibyo kuganira mu matati bigenda icyo bita egiseri anegosiyasiyo ndibuka genera arusha kuri yerena mandera hariho abantu bavuye mu bihugu byose mu buraya muri amerika n'ahandi bafasha abahuza kandi mbona ko hari abantu bihangange cyane mugabo abo bantu bama bakenewe Eh, urasha- mura- murasha- murashaka kuvuga ko a- abo bantu kuri iki gihe badahari
ndabari kuko kuko abari abari abari iruhande ikintu cya mbere cyo cyo nuvuga abari iruhande ya ya ya y'umuhuza mu kapa kibetse ko yadushabuje mu byo yavuze yuko eh, ikintu cya gatatu hatanga gitera n'ingano yatuvuze twarabimubwiye ko twashabiye ngira yarabyumvise azokosora ni uko abantu bari iruhande ya mukapa ni abakozi ni abakozi bo mu bushikiranganji bw'imigenderanire batazi neza na neza ibyo eh, kuganira bisaba ibyo rero ni ni akantu gahaze ikindi twaneguye ni uko eh, ibye- ibyerekeye kurondera amatike abatumirwa birimo umunyamabanga mukuru wa rya shirahamwe rya afurika y'ubutereko umukeko libera nawe tuba tuzi neza na neza yuko ari umukozi wa petero nguruzi nicyo gituma atumira abashatse bamwe bakabafutsa akandi abandi akabagumiza ko abandi akabatumira batutumiwe ku buryo rero tugira tuti twebwe byose n'ibikosorwe kugira ngo ibiganiro nyezina bitangure hariho umugwi ukomeye ubizi kandi atabogamiye hanyuma n'abatumirwa bamenyekane neza ko mu bisanzwe mu biganiro hamwe n'ibyo buri muntu ashinga abatumirwa araba amatati araba icyo bapfa uno munsi icyo abarundi bapfa ni ikigega cya gatatu cyangwa ni nziza eh, cy'ubutegetsi bw'ubujumbura hariho rero abavuze bati nkuko bari kuvuga bamwe bamwe ngaha bati petero ni nziza yatowe hakurije amategeko nta ngorane ntahangane ku ngoma eh, turinde amatora y'ibihumbi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abandi bati hibambewe yarasenyeye amasezerano yarusha ubutegetsi ntibwo bwemera ni imigwi ibiri rero iyo rero mu bisanzwe abotumirwa botumirwa kuri izo mpande zibiri bagaca rero bajya hamwe bakisuganya uko bashaka senarede n'abandi tu- tubyumva kumwe tukaja hamwe abari kumwe na leta bakaja hamwe niho ibyo n'ibiganiro byenyaruka ntibidindire kuko twaba dufite imigwi ibiri tugaharira hanyuma bakaraba igitsinda ikindi bakabona gufata icyegeranyo n'ingingo bumvirije aba n'abariya kugira ngo dushike ku masezerano azana amahoro n'umutekano mu burundi hanyuma umuhuza yihaye ukwezi kwa gatandatu kuba hari amasezerano yagezweho iyo ntego y'umuhuza ubon- urabona ari intego ishoboka
mu mu- mu bidutangaza mu bidutangaza eh, n'ibidutera amakenga eh, eh, birimwo nibyo twebwe twifuza yuko ibiganiro byenyaruka bitomara imyaka n'indi n'amezi menshi kubera abarundi bararusha abarundi baragowe ni byiza yuko twoshika ku masezerano abatezurira abazanira ihumure Ibi rero ko ibiganiro byenyaruka turabyemera kandi eh, turabishyigikiye mugabo mu gihe umuhuza atana rimwe arahuza izo mpande zibiri ngo baharire ku bibazo by'inkoramutima mu gihe atanga urutonde rw'ibyo kwiga tumvikana kuko tujye tuti turateye umukono ku byo tugiye kwiga eh, kandi bizogenda gutya na gutya na gutya na gutya na gutya ntushobora kuvuga yuko mu kwezi kwa gatandatu eh, amasezerano azoba yabonetse bibaze yuko ari ukwihuta biba bwatiyihuse yabyaye ibihuse ibihuse yabyaye ibihumye ucumenge umengo hariho eh, amasezerano yamaze gutegurwa tutabizi bene amatati batarabiharira ko bagira bati ngaya amasezerano ni muya- ni materegikumu cyangwa mutateregikumu abandi barabandanya ibi rero nagomba nagomba sabe sabe sabe abarundi sabe mbere n'amakungu adufasha yuko mu gihe hoza amasezerano atumvikanye ko n'abarundi atam- atumvikanye ko n'abari mu batati nta mahoro nta mahoro arama nta mutekano uzogaruka mu gihugu tuba turi ko turavomera mu coge na ba bandi ba- bipfuje yuko bafatirwa in- inzira yi- yi- yo kurwana none tuba tubahaye inzira yo kwihebura bagatangira isigaye atari gufata ibirwanisho nicyo gituma saba yuko muhuza n'amakungu bo kwitonda tukumvikana ingana bizogenda tukumvikana ibyo tuzokwiheza kugira ngo dushike ku masezerano twumvikanyeho kandi azana amahoro kuri bose n'ahandi umuntu baza wikwiye bagira ati yanjye ibyaye umuci atanga hirya ati yayo mwungere bagira ati twebwe eh, ama- amasezerano ngayo yasinye cyangwa mureke eh, bace bikuramo akarenge mugabo bazoba bazanye akarambaraye mu gihugu bazabafashije uburundi n'abarundi kogorora urakoze porofeseri Charles nditije ni umuyobozi w'ihuriro sinarede igira iteka kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bosco mwiriwe neza uri hehe ikibazo cyawe
ikibazo dutatizo nashaka kubaza umutumire ikibazo kimwe gusa u- u- ubona nk'aho ari cyo kibazo cyawe cy'ingenzi sinamwumva nabyubahiwe ikibazo kimwe nashaka kubaza agitangura yigeze kuvuga yuko arongoye abantu mirongo ibiri n'indwi rero abo bantu mirongo ibiri n'indwi akajya avuga ngo nkuru nziza ngo yihaye ubutegetsi abanyagihugu nk'imiliyoni zine tukaba twagiye mu matora muri demiri kenzi hanyuma nkuru nziza turamutora nashaka kubaza mbarire diferanse y'abo bantu mirongo ibiri n'indwi n'izo miliyoni zine zitora Bo- bosco Bo- bosco yavuze ko ahagarariye ihuriro ririmo ah, ah, ama- imi- imitwe n'abantu makumyabiri na barindwi bahagarariye amashyaka ya politiki afite abayoboke
Ah, ariko ikindi nacyo nacyo ndaza Mm.
Nasha- nashaka kubaza ko mbona umuntu atwaye senarede wese hageze gukurwa aca kwegera muri senarede uhereye kuri nyangoma ukageza no kuri jani nane je numvise yuko nawe nyene yaba yagiye muri senarede ni inyota y'ubutegetsi baba bafise canke ara- mura- aje kumwishyura adakoresheje politike kuko je sindi umunyapolitike ni umunyagihugu asanzwe murakoze urakoze ah, bosco reka dufate na eduwari mwiriwe neza
Mwiriwe ikibazo cyawe uri hehe
ndi muri Texas Ikibazo- amariro nag- nagomba kubaza Mm.
ko bavuga yuko nkuru nziza akwiye gutanga imihoho muri kiriya gihugu kuko ibiringo byiwe byaheze akaba baramuteye kudeta bagakora uko bashoboye kose bagakora imyiyerekano byose bikanka bikananirana kandi imyiyerekano urabona niyo yahora is- ikura umuntu ku butegetsi babona bafise poruta- porosantaje zingahe kugira ngo nkuru nziza baze bicare ku meza aca ababwira ati iki gihugu muragitora ndaraki- ndakibahaye
urakoze ikibazo cyanjye ni icyo ni kimwe gusa urakoze eduwari porofeseri nditije gerageza usubize aba bantu uko ari babiri
agomba amenyeshe bosco yuko muga yabigira nkana arazi yuko eh, senarede igizwe n'imigambwe kandi iyo migambwe arayizi kandi iyo migambwe uyirabye ukaraba n'imigambwe iri inyuma ya nkuru nziza nibaza yuko hari igihe usanga abakomeye yaba twaraba iby'imigambwe twaraba eh, n'abanywanyi dufise eh, nibaza nkuru nziza yoca a- atanga ibihoho kuko eh, turamusunze abanywanyi eh, mugabo urumva ko bari ku butegetsi arakibonera ko n'abasega n'abapolisi n'ibindi eh, nibyo bimuha inguvu aha ni umuha akarorero imigambwe igize igize senarede ni frodebu ni ni prona prona jewe ndongoye murazi yuko eh, twebwe aho twa- amatora twagiyemo baduhaye umwana bwacu baduhaye abadepite mirongo itatu je na mc cumi cumi n'umwe twararetse kuja mu nama nshingamateka ntitwakize rero iprona iri muri leta nta mushi- baretse abashingamateka babiri yakwije ibice bibiri ku ijana kugira ngo yari kwemerewe no kuja eh, eh, muri leta ngo ironke icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu niyo bakwije vyerekana yuko ari ubutegetsi budakurikije amategeko ikindi bavuga abantu batazi kumva naramushimikira ko mu matora y'abashingamateka ry'amatora ya y'amarorerwa y'inkinamico cndddfdd yaronse mu matora y'abashingamateka yaronse ibice mirongo ine na bine n'ibice biri ku ijana gusa ibyo ni ibiti bibiri byatanzwe na na sini ryamugwi yashyizweho na n'ubutegetsi urumva hari n'ibice na mirongo itanu bashikanye kandi mu bihumbi bibiri na cumi bari bafite ibice mirongo umunani urumva yuko n'aba- n'abarundi n'abari mu bwa cndddfdd bataki batakizigiye ubutegetsi bari karatsinda ntacyo bwaba bwabamariye atarico bwabamajije ibyo rero yaba ari inguvu eh, baraba z'imigambwe eh, ubwo ni byiza eh, n'ubutegetsi bube baragiye umugabo nicyo gituma twe tugira tuti inguvu tuzikura ngaho nyene ni abanywanyi dufise bari burundi bari mu migambwe ikomeye ikomeye yacu porofeseri nditije ubwo tugufite ah, muri studio ah, wari uvuze ko ah, uyoboye ishyaka iprona mu minsi ishize mbere gato y'uko ibiganiro ah, bisubukurwa arusha muri tanzania twabonye itangazo rivuga ko bagukuye ku buyobozi bw'ishyaka ipironi
sinzibira ko mwabonye ngamwa- mwa- mwabonye kumbura urwandiko rumwe rwa- rwatwe- rwatewe ku mukono n'abantu mirongo ine na batatu bitwa ko bagize ibiro nshingwabikorwa eh, by'umubare udasiga na itorona nababwiraho ubwa mbere y'uko ibiro nshingwabikorwa by'umubare udasiga na itorona mu mategeko agenga umugambwe badafite uburenganzira na bumwe na bumwe na gatonya bwo gukora umukuru w'umugambwe naho yoba yakosheje mbanze neke kera noneho sinakosheje icya kabiri ni uko abagize ibiro nshingwabikorwa by'umubare udasiga na itorona barenga mirongo umunani hariho n'urundi rwandiko rwashikirijwe mbere n'umuhuza eh, mukapa bamwandikiye bavuga yuko abantu bari ku rushi ataburenganzira bafite kandi ari na bakeya bari ku rushi kuko hariho eh, abantu barenga mirongo itatu na ba- na babiri banditse babeshuza eh, bafuta mbere iyo ngingo idafite eh, aho ihagaze rero nimwagomba ubwo rwandiko nzobarusha cyangwa murusabe ruba hari murumva rero ko jewe ndemye kanatsinda noneho yaba ibi yaba ntakitwara umugambi eh, sinari kuba nkiri mu- mu ruhare senarede ntibari kundora murumva rero ko ibyo bintu ataho bi- bifatiye ni hamwe nyine kumbure bakoreshwa n'ubutegetsi kugira basambure umwami rwacu Eh, edward eh, yavuze ati mwarageregeje ishoboka byose none eh, azobabwira ati ngo mwicare ku meza ndabaho ubutegetsi nta na rimwe nta na rimwe ubutegetsi babutanga eh, ku meza kugira ngo ati karibu ku meza ufungure ubutegetsi cyane cyane ubutegetsi bubi bukugwa n'inguvu bukugwa n'ishaka bukugwa n'inguvu eh, no kwitanga eh, kw'aba- a- abanyagihugu barushe bagomba bakibwa ubutegetsi buhabwe I- i- izo ngoga rero nizo turiko turashira hamwe izo nguvu nizo tw- nizo turiko turashira hamwe kugira ngo twerekane amabi yose akorwa n'ubutegetsi kugira ngo abarundi bahaguruke bashangashirwe badushigikire kugira ngo bahate ubutegetsi bwemere ibiganiro hanyuma bwemere kuva ku butegetsi biciye eh, mu mwumvikane hari abashobora ku- hari abashobora kukumva uvuga gukoresha ingufu baka- bakibaza ko mugiye kongera guteza ibibazo n'akaduruvayo mu gihugu
gushiramo gushiramo ingufu mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu rwanda ya politike eh, si ukuvuga ku- ku- gufata i- i- i- i- i- ingoho cyangwa ibindi Eh, kira noneho uno munsi yumvirije inkuru nziza ari murenge ububanza avuga ati mwebwe mwa banyabubanza mwebwe mwabana eh, ubutegetsi mwitore nibwo birahira akabukorako muce mufata amabuye n'amahiri yabivuze namwumvise ati mubagwanye urumva rero yamenye gufata inzira eh, y'i- y'igikennye iyo umuntu avuga ati dukomeze inguvu ugukomeza ishaka uku- kurinda ukwitanga kutihebura nibyo nica inguvu yo gushyira hamwe eh, ibyiyumviro no kurondera abadushyikira benshi eh, kugira ngo twihe ingufu zikwiye twihe eh, uburyo bwo guhindura ibintu biciye muri ibyo biganiro iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uyu munsi umutumirwa wacu ni porofeseri charles nditije akaba ari umuyobozi mushya w'urunani sinarede gira iteka kuri telefoni dufite ndayishimiye mwiriwe neza
mwiriwe ikibazo cyawe uri hehe
bujumbura ikibazo
Eh, je ahanini nagomba ndamutse umutumire narakumva
Eh, hanyuma nagomba mbaze nti uno munsi hariho intambwe jaminani yashyitse ko ariko ntibagerageje ngo bashobore kumvisha leta ku buryo bashobora kwicarana mu biganiro none ubu u- nka wewe nditije nk'umunyapolitike ingufu zanye zizoshobora gutuma leta yemera kujya mu biganiro mukicarana ni ingufu nyabaki muri leta baravuga bati ntibashobora kuganira n'umuntu atakarere yafashe ata n'igice cy'ikomine bafise none muba mwiteguriye gukorana n'abavuze ko bagiye gu- gufata ibigwanisho kugira barwanye leta y'u Burundi canke muzokoresha ingufu za diplomasi canke muzokoresha uburyo ubuhe abari muri leta mwahoranye mu runani amizero y'abarundi mwoba mukibemera nk'uko bari muri leta nk'abantu mu- muri kumwe mu runani rwo kurwanya leta ihari murakoze ibibazo byanjye ni ibyo urakoze ndayishimiye reka dufate na samusoni mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe samusoni
njyewe ntahantu bita mu kayanza ikibazo cyawe mu buraruko bw'igihugu ikibazo cyawe njyewe nagomba nagomba kuramutsa umutumire ubwa mbere narakumva
Mugabo, ikintu agomba kumubaza aravuze yuko ari ugukoresha ibintu by'inguvu kugira ngo leta ihari gondoze ibyo ari byo byose izo nguvu bagomba gukoresha ni umunyagihugu bwa mbere ahagwa mbega ntabona yuko yo bagomba gusubiza abanyagihugu mu kaga byiza nta yindi solisiyo yofatwa kiretse gukoresha inguvu yavuze ko Akabazo kanje yavuze- karaho.
yavuze ko izo ngufu atari ugukoresha intwaro
Eh, ni ni izihe nguvu ubwo aragusubiza urakoze cyane samusoni kuri ibyo bibazo byawe porofeseri nditije ah, ndayishimiye yarabajije ikibazo kijyanye n'aho ah, jean minani yaragejeje Ah, ubwo avuze kuri jean minani nibaza ko bosco yari yavuze ko ah, nyuma y'uko utowe ngo jean minani ashobora kuba ngo yaravuye mu runani sinaredi icyo kibazo ugifatiranye na- hanyuma ugisubize
agomba ndaba- ndababitse yuko eh, dr jaminani atavuye mu mu- mu yanditse na rede ikirego cyo cyararangiye hanyuma bene urunani bavuga guhindura i- i- inzego kira noneho mu- mu batwara senarede bane babiri bahorana bakorana na na dr jaminani kandi jaminani niwe yahagaritse amatora yigeze yidoga ibyo n'abamundi ibyo sinzi ko ari kurihumura cyangwa ku nzamba yaravuze neza ingana byagenze kandi aravuga yuko tugiye gushyiramo inguvu abandanye eh, tubandanye gufashanya muri uru rugamba turimo Eh, inguvu zanye si- si izo nkura mu mu mutwe wanjye cyangwa ibyiyumviro byanjye cyangwa mu bwenge bwanjye ni ukuraba ingene twakora kuruta kugira ngo eh, tuje hirya no hino twumvishe abadufasha twumvishe abakuru b'ibihugu bo muri aka karere twumvishe ishyirahamwe mpuzamakungu twumvishe ubumwe bwa afurika nabo bose bafite uruhara kugira ngo babone yuko kugira ngo uburundi bwogorore uburundi bugarukane amahoro n'umutekano ubwicanyi buhagarare ibi byose biba biri mu gihugu inzara n'ibindi abahunze bahunguke amaradiyo asambuwe asubire gukora imigambi ikore ni uko hakenewe ibiganiro ni uko ubutegetsi buhari butobandanya uku na cyane tuzi na bwaje ibyo ni- nibyo ni- niwo mugambi nizo nguvu dufite nicyo dushaka gukora kugira ngo twumvishe dukore kuruta biri mu bwaga kugira ngo ibyo bintu tubibumvishe kandi bagondoze inkuru nziza yemere kuganira kandi nushima cyane dogiteri minani abo bahorana kuko barakoze ibikorera baragenda hirya no hino ku buryo bavuga ko amakuru nta tabuze tugiye ndemeye senarede icese turagenda bakatwakira aba- barya baserukira batumwe bya ntumwa bidasanzwe biri bujumbura bi- biraza bikadusanga iyo turi bikatwakira abari bujumbura zikabakira ni ukuvuga yuko batwemera mbere n'umuhuza naho atatutumira akabutse na rede aratwakira twite na rede ibihe byavuye ku bikorwa byakozwe n'aba bahora ndaba- ndabakeye ndabashimye kandi abasabye ko twobandanya dufatana mu nda abari abahora muri mizero twere tuba tuti bose ntibashobora kuja muri unite na red igikuru ni uko tumenya abe- abagwanya batemera ubutegetsi bwa nkuru nziza aba ari bo tugashyira- tugashyira hamwe inguvu tugashyira hamwe ibyiyumviro n'ibikorwa kugira ngo ubwo butegetsi buhari twerekane yuko bukwiye kuhabwa muri mizero rero twarahaririye baravuga ko bagomba kwinjira mugabo mwarabonye yuko eh, murabona imico cyangwa kwagwasa bagowe rumwe baricwa barangazwa barafungwa mbere amatwa dutumye nk'abafunguje aho kwagwasa ya- ya- ya- yafunguriwe rero bafungurwa murumva rero yuko ataco yunguye abanywanyi biwe nicyo gutuma nawe tubaza tuti yomenya gutandukanya icyatsi n'urubo akamenya ahagaze kanawemwumvirize yemerera ubutegetsi n'ahari muri bwo nibyo guhorana ubutegetsi bufite muri iki gihe urakoze cyane Re- re- reka dufate abandi bantu babiri ba nyuma porofeseri turi hafi kugera ku musozo hanyuma wenda icyo kibazo eh, ura- niba hari iyindi ngingo wifuzaga kuvuga uyivuge muri- tumaze gufata iki cyiciro cya nyuma Ah, reka dufate janvier mwiriwe neza
Niriwe neza uri hehe
ndi bujumbura ikibazo cyawe mu magambo make cyane
Eh, jewe jewe nisanze mfite ikibazo ry'intererano y'uwo mutumire Mm.
nuko mbona yuko yuko atari bo bonyine bareke ku- kugira ubwoba naho naho tuguma dutotezwa tuguma dutura tujye ndazi muri ubwo bunani twese aturimo abanywanyi tu- abanywanyi turiho ntibavugaza ngo ngo nibo bonyine bari hanze bari mu buhungiro natwe turiho ntibabandanya hejikare kugira amahoro n'umutekano uboneka abanywanyi wa- wa- wabo wabo muri iyo migambwe itandukanye wari uri muri ubwo bunani senerede urakoze janvier urakoze janvier reka dufate na jean paul mwiriwe neza
Mwiriwe neza uri hehe ikibazo cyawe
ndi mu rumonge ikibazo
yego nagira mbaze umutumire Mhm.
kubona ibiganiro bisa n'ibikwega amaguru ndetse hakaba no kutumvikana neza ngira kumuhuza ese boba senarebyo ifitanye imigenderanire myiza n'akarere uburundi burimo mbega akarere kuba kare gafite ingufu izahe kugira ibig- ibiganiro bifata inzira irashya urakoze cyane jean paul kuri icyo kibazo cyawe Ah, profeseri nditije janvier we yasaga nk'aho abakomeza batera intege Ah, jean paul abajije ku bijyanye n'ibiganiro mere kuri icyo kibazo cya jean paul ah, wenda nanjye nkubaze ikibazo cya nyuma Ah, umuhuza asoza ibiganiro biheruka yavuze ko agiye gusaba abakuru b'ibihugu ah, guterana mu nama kugira ngo bashobore gukemura zimwe mu nzitizi zituma ibiganiro bida- bi- bi- bitagenda nk'uko byakabaye bigenda nk'izo nzitizi umuhuza avuga mwaba muzizi
icyo ntangira kwishyura ni uko eh, na twebwe turabona yuko kugira ngo umuhuza eh, haba muri aya matati iwa cyangwa mu bindi bihugu byose nk'i- nk'ibyo byabaye eh, muri gambiya cyangwa muri mari eh, iyo abakuru b'akarere bahagurutse bakabona yuko ari ibintu bitagenda neza bitewe n'ubutegetsi bagahanura uri ku butegetsi bagahanura n'abo bataka inyishu ira- irama iraboneka nicyo gituma twe twifuza yuko eh, abakuru bo muri aka karere guca bakorana ngoma cyangwa se mu kwezi gutangura ku kwa- kwa gatatu cyangwa mu mpera- mu- mu- mu mpera z'ukwa- z'ukwa gatatu cyangwa mu mu ntango z'ukwa kane yuko bohaguruka bakabona amarushwa abarundi bagowe bakabategurira mu gusaba yuko ibiganiro iyo zina eh, bi- bitangura inzitizi rero ni uko umengo eh, ibiganiro bigomba kuja mu bibazo yezino umengo baratinya kudomako urutoki ibibazo bishavuza eh, ubutegetsi bw'ibujumbura ibyo bibazo rero tutabishyizeho ngo tubidomeko urutoki tubiharire rimwe navuga nta muti urama uzoboneka ikindi ibindi nzitizi ni uko tutarabona neza na neza ko umuhuza n'abakuru bo muri aka karere bavuga ati impande ziharira impande zihanganye impande ziganira ni izi zibiri eh, zimeze gutya na gutya na gutya bakari- bakeredoma ku rutoki neza izo- izo- izo mba- izo mpande zikamenyekana zigaharira zigahangana amenya eh, hanyuma aba- abahuza bakajya hagati ikindi navuze ni uko eh, tutarabona yuko eh, umuhuza n'abakuru b'ibihugu muri aka karere bagira bati kugira ngo ibiganiro binyaruke kandi bishyire ku ku nyinshi irama yoshyigikiwe n'umwe bwa afurika bigashikirwa ndetse cyangwa kuza amakungu n'abafasha uburundi kugira ngo ejo nitwashaka ku masezerano bajye badufashe kuyubahiriza kugira ngo bagire bati ibintu twarabikurikiye kandi turabyemeye tubona ko ari inyishu eh, ibereye ku burundi ibyo rero nibyo tugira tugiye nizo nzitizi twifuza ko zoza mu- zoza mu nzira no kumvikana ku rutonde rw'izokwigwa n'ikirangaminsi kugira ibiganiro byo binyaruke nk'uko nabivuze Profeseri Eh, profe- bivuga- profe- bivuga Profeseri bya- bya Sha- Paul.
Profeseri Charles Nditije ah, umwanya utubanye muto aha niho dusoreje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi nagira ngo ngushimire cyane akanya wahera ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire
murakoze namwe murakoze kundemera umunsi mukuru mwiza kandi isabukuru nziza urakoze cyane profeseri nditije nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwa ni washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika